murumva radiyo ijwi ry'amerika turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru i washington dc muri kumwe na jeffrey mutagoma amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera isaa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru nongere mbaha ikaze mu makuru yacu isi yaraye yijeheje umunsi mpuzamahanga ngarukamwaka wahariwe iradiyo mu burundi minisitiri ushinzwe itangazamakuru marie chantal nijimbere arashima ko amaradiyo yigenga yiyongereye muri icyo gihugu umukuru w'urwego cnc rushinzwe kugenzura imikorere y'itangazamakuru nestor bankumukunzi yavuze ko hatangiye ibiganiro hagati ya leta n'amaradiyo bafitanye ibibazo inkuru turagezwaho na desire hatungimana uno munsi ushitse mu gihugu cy'u Burundi hibonekeza igwirirana ry'amaradiyo umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere arongoye ubushikiranganje bwo kumenyesha amakuru ashima iyo ntambwe Burundi bugezeko akamenyesha ko n'intererano yayo mu iterambere ry'igihugu yibonekeza iradiyo rero ifise uruhara ntangere mu guhuza abantu mu guserura akari ku mutima muri bamwe n'abandi kugira ngo n'agahaze gashobore gutorerwa inyishu canke gakosorwe byose bigashobora gutuma n'uko amaradiyo aguma agwiza ibiganiro bishimikiye ku iterambere rirama gushikiriza imigambi y'igihugu eka mbere n'ibiganiro binezereza n'iyo ibintu bitaba biriko biragenda neza iradiyo iguma ku kivi igahumuriza imitima yongera ishikiriza inyifata ibereye yo kwisungwa nk'uko inzego z'igihugu ziba zabishikirije uwo munsi uhariwe iradiyo ushyitse hari amaradiyo yugawe mu burundi nka radiyo y'ijwi rya amerika na bbc y'abongereza tutibagiye ayasambuwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ubakorera mu mahanga nka rpa na televiziyo renaissance nestor bankumukunzi arongoye urwego rw'igihugu rujejwe gucungera ingene imenyeshamakuru bikora sense yamenyesheje ko ayo maradiyo yaronse ubutumire kandi ko ibiganiro n'abarongoye amaradiyo vyatanguye amenyesha ariko ko abazana amananiza atakibanza bazohabwa barongoye ibinyamakuru vyose vyafatiwe ibihano bikugarwa turamaze kuvugana kiretse bamwe bamwe bavuze yuko mu gihe hadafashwe ingingo ziraba n'ibindi n'ibindi twabonye ko twe bitaraba ikigo turongoye bitaraba n'umwuga wo kumenyesha amakuru abo ntibashimye kuza mu biganiro ubu rero tuguma tubarindiriye umunsi bifuje kuza kugira ngo tuvugane gusa ibiraba ibinyamakuru byabo tuzovugana ariko hari ibibazo bindi twumvise bazanyemwo nibaza ko byohava biraba kumbure abanyapolitike canke abandi ariko bitaraba ikigo sense abandi rero turiko turavugana kandi turizera yuko mu minsi iza bizogenda neza twanka rero kurimira ku rwiri abo babona umenga turiko turateba suguteba no kugira ngo twitonde kumbure duhava itumira ibinoze neza inosa muhozi ari mu barongoye ayo maradiyo amenyesha ko kiretse ko atabutumire baronse kubona abarongoye amaradiyo yihereye ko na bobo rugurika atwara rpa bakatigwa urubanza rwo guherayo bigaragaza ko ata biganiro leta ishaka nta wigeze adutumira biboneka kuko twabonye ku marezo sosiyo ikete bitumira abayobozi batavuze ati umuyobozi naka cyangwa ikimenyeshamakuru kinaka urumva rero ntawatubwiye ko dutumira icya kabiri naho bodutumira barazi ko turi mu buhungiro icyo twahunze barakizi twahunze kwicwa twahunze gufungwa twahunze gutotezwa icya kane ho byenyutse washobora kuba gute ngo badutumire ntitwaza muri iyo ndwi nyene baciye baduciye urubanza rwo gufungwa guherayo na biriya bindi mwese mwabonye jewe nibaza ko ikibazo atarawukiri nicyo tuba tuba tuvuga tuti ibibazo nawe biramurengeye natwe biraturengeye ibibazo biraba n'abandi barundi bose cy'abamenyesha amakuru ntibishobora gutora inyishu n'ibibazo bindi bijyana nacyo bidateye inyishu naho niho duhagaze twe turashaka kuganira kabisa n'uno munsi boba ahantu dushobora guhurira tukaganira twotangura tukaganira uwo munsi mukuru wahariwe iradiyo wahimbajwe mu burundi kuri uno wa gatanu ku civugo c'ishirahamwe unesco kigira kiti isi nshasha amaradiyo mashasha uwo munsi rero wemejwe na unesco umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe mu nama igirira mirongo itatu na gatandatu bisabwe n'igihugu ca esipanye uhimbazwa ku isi yose igenekezo ya cumi na gatatu mu kwezi kwa kabiri uko umwaka utashe mu burundi kugeza uno wa gatanu haharurwa amaradiyo mirongo ine n'imwe harimwo cumi n'icenda yegereye abanyagihugu nk'uko vyashikirijwe n'umushikiranganji marie chantal nije imbere dezira atungimana kigali ijwi ry'amerika
urakoze Desire hatunga imana tukivuga ku by'umunsi mpuzamahanga wahariwe radiyo impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zaganiriye na mugenzi wacu Vedasti Ngabo ku kamaro radiyo ifite mu buzima bwo mu buhungiro jewe Bigirimana Emmanuel ndi impunzi yo mu Rusenda jewe mfise imyaka mirongo itatu n'umunani mfise radiyo zitatu kandi zose ndazikoresha zose kubwo kumviriza ibiganiro vy'amaradiyo atandukanye nka RFI BBC ijwi rya Amerika cane cane kuko duhuriza ko n'ururimi rumwe ibiganiro nka vyayo vya- vya zose ndazumviriza rwose nkabitahura kandi n'amakuru yayo nk'ijwi rya Amerika irafise imbaraga gusumba zirya za wasape za fesibuke kuyitunga ku vy'ukuri radiyo iroroshe kuko nta bintu vyinshi isaba N- iciza cayo ni uko umuntu acaguma yumviriza inshuti n'abagenzi tukumviriza n'ibibazo bigenda biba m- mu baturanyi baco mu bihugu guhera nko mu bihugu vyo hanze gusikamwo ibihugu vyose turimwo kuba vyose bifise ibibazo gusa tu- turavyumviriza neza hari igihe n'inkuru y'abaciye kuri wasape baza kuzitubaza ko twazumvise ariko ugasanga nta nta ni iz'ububeshi ntazo bazi- basize ku iradiyo tugaca tubanyomoza ko ibyo kuba bitigeze bica ku iradiyo kuko bijya ari abantu bashobora kwiyumvira ibintu bakabishyira mu magurupe y'iwabo ya wasape ugasanga ni inkuru atariyo ntice ku iradiyo twebwe tugira n'amahirwe iradiyo zimwe zimwe turazifata ijwi rya amerika turarifata erefu turayifata n'iz'i burundi mbere zimwe zimwe turazifata Bo, haragera igihe rero iyo twicaye tuko twumviriza twebwe nka twebwe nk'akarorero tuba twarahunze tukumva kabisa mu burundi bariko bavumera iti taha taha taha kabisa mbere eba na twebwe kabisa nta wundi mugambi kw'iradiyo uvuga ko wumbarira yuko noreka kumviriza iradiyo upfa mumbarira nirigwe ntariye kwera kubera iradiyo jewe naruguruye iradiyo maze kugurura iradiyo baravuga birya bimenyetso by'amakuru bahejeje nzanumva baravuze ati ni ukuri impunzi z'imahama zatashe nza kumva rero um- umwe bamuhaye mikoro ariko aravuga numva aravuze izina rya mwene wacu numva aravuze we e ti ebana ti ni ukuri n'abandi bahunze ti kubw'umutima w'urukundo nimutahe batwakiye neza kubera iyi radiyo kabisa iradiyo ni ukuri ebana niyo ya mbere kwera idufise iradufasha turahimbaga iyo tuyumviriza idufasha kumviriza amakuru ikadufasha kumviriza ibiganiro tera n'amapubilisiti iyo bariko bayashira ko urumva ko mu burundi ibintu bimeze neza cyane kabisa iradiyo ifise akamaro kenshi akambere ku iradiyo niho twumvira inkuru runaka tutari tuzi haba ikintu runaka mugabo twebwe ntitwakimenye mugabo iciye kuri radiyo baravuga amakuru noneho tukumva tuti ikintu runaka cyabaye ako ni akamaro ka mbere aka kabiri radiyo iranezereza umuntu iyo yumvise umuziki cyangwa se ibiganiro runaka bituma yumva anezerewe noneho nawe akishima ikindi nacyo eh, kuri radiyo haca amakuru meza atandukanye n'ayandi ushobora guhabwa n'umuntu uwo ari we wese kuko radiyo ivugirwa ko n'abantu bize umwuga wo kumenyesha amakuru bazi no kuyatohoza noneho bakayacisha kuri radiyo ngo mukambi kimariye eh, nuko ndahumvira ibintu ntarinzi ikintu cyashobora kuba mu ikambi sindakimenye mugabo radiyo iyo ivuze ndumva ati mu ikambi habaye ikintu runaka na runaka cyangwa mu gihugu runaka hashobora kuba ikintu runaka jesi kubera ko ntakimenye ariko iyo mfunguye radiyo yanjye nkumviriza cyangwa numva ati irunaka hari ibibatsi ibi n'ibi cyangwa ibyitsi ibi n'ibi noneho ibyo bigatuma eh, radiyo imenyesha ibyo ntarinzi muri iyo nzira iradiyo ngaha mu mukambi ikimariye irafasha ku biganiro byayo ndakunda kubyumviriza ikafasha kwikingira indwara ikanyigisha ukuntu twakora imyuga n'ukuntu twotsa tubikingira iminsi yose ibintu by'impanuka iyo ndi mu kazi biramarira ungu rwose nkakorana n'umwete
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugera i washington dc ubu tugeze mu mwanya wahariwe ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda
mbahaye ikaze mwe mwese mwashyize urushinge rwa radiyo zanyu ku ijana na kane n'ibice bitatu fm ijwi rya amerika uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango ejo youth echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari mu kiganiro cya none tugiye kuganira ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe by'umwihariko uko wabungabunga ubuzima bwawe bwo mu mutwe muri iki gihe isi yose ihanganye no kurwanya icyorezo cya covid cumi n'icyenda ni ikiganiro mukurikira buri gihe mu masaha nk'aya byagariwe na nigeneroje mizero crispin ari ku buhanga bw'ibyuma muri studio muri kumwe nanjye nicole giraneza mbahaye ikaze mu kiganiro cya none Hmm, reka nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
ibihe bidasanzwe turimo bifite ingaruka zikomeye ku nzego zitandukanye z'ubuzima bwa muntu iki gihe umuntu ari mu bihe bidasanzwe bituma atakaza ibyamuhaga icyizere cy'ubuzima agatakaza ibyo yamenyereye gukora buri munsi ndetse n'ubusabane bwe n'abandi bukagabanyuka icyorezo cya virusi ya korona hari abo cyagizeho ingaruka mu buryo bw'imitekerereze bitewe n'imibereho cyabasanzemo bamwe bikanabagora kwiyakira bakabaho bahangayitse urugero ni umubyeyi w'abana babiri witwa Uwimana Agnesi ufite imyaka mirongo itatu n'ine akaba atuye mu karere ka Ngoma avuga ko iki cyorezo cyamuteye umuhangayiko ukomeye kuko yari yiteguye kubona akazi ariko byicwa n'umwaduko wa covid cumi n'icyenda watumye amashuri afungwa maze ubuzima bukagora umuryango we cyane dore ko avuga ko n'umugabo we nawe nta kazi afite uretse gushakisha hirya no hino ni kuri mikoro ya mugenzi wacu Noel Manishimwe
ndi mu rugo rw'imana nyesi umubyeyi wo mu karere ka ngoma agiye kutuganirira tubwire uko byamugendekeye akimara kumva ko icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyageze mu rwanda uwimana tubahaye ikaze mu kiganiro ejo murakoze cyane ndabashimiye kuba mudusuye hano mu rugo iwacu nk'uko mwabivuze nitwa uwimana anyesi icyorezo cya covid cumi n'icyenda nkimara kumva ko cyageze mu rwanda natangiye gutekereza byinshi cyane ariko by'umwihariko ubwo hafatarwa ingamba zo gufunga ibikorwa runaka ubusanzwe ngewe nize ubwarimu sindabona akazi ubu ngubu ariko hahise hafungwa ibigo by'amashuri abanyeshuri barataha icyo gihe natangiye gutekereza ese ejo hanjye noneho bizarangira gute bizagenda gute ko amashuri cyangwa se aho nari nteze akazi ko bahafunze ariko numvaga ko ari ibintu wenda bizaza bikamara ukwezi kumwe amezi abiri wenda bikarangira ariko kugeza na n'ubu ngubu babona ko icyorezo cyo gikomeje gufata intera na n'ubu ngubu amashuri ntarafungura ukimara kubyumva bwa mbere byakugizeho izihe ngaruka mu buryo bw'imitekerereze uba byakiriye ute ko icyorezo cyageze mu rwanda byaramuhungabanyije cyane byaramuhungabanyije cyane kuko nari narakoze ikizamini cy'akazi niteguye ko wenda amanota bayashyira hagaragara nkajya mu kazi ubwo natangiye gutekereza se ko bafunze ibikorwa harimo n'amashuri harimo n'aho niteze kuzakura akazi bizagenda gutangira gutekereza ese amafaranga yo gukodesha y'ubukode ndayakura hehe ibyo bintu byatumye mu mutwe wanjye ntaba sitabure ubu uracyahangayitse uracyagira ibibazo mu bijyanye n'imitekerereze ku kudasinzira n'ibiki biracyakubaho biracyahari cyane kuko urumva iki cyabiteye ntabwo kiragena kiracyahari niba nta kazi mfite kurya ari ikibazo umwana akeneye kubona umwambaro umwana akeneye kubona icyo gikoma noneho gutekereza ikintu nafitiye igisubizo sinzi ngo ni ryari amashuri azafungura iyo ubona nta gitoki kiri mu nzu umunyu ntawuhari nta muceri nta bugari buhari nyiri inzu ukwezi kuzashira aza kubwire ngo nishyura amafaranga y'inzu urakodesha ibyo bintu iyo byonyine biri mu mutwe wawe ntabwo bishobora gutuma usinzira none se uwima ubyitwaramo gute ubu ngubu uri kubigendamo gute niba nkubwira yuko nta kazi mfite ubu ngubu ni ibiraka umuntu agenda abona nabyo umuntu atavuga yuko bimuhereza amafaranga ahashobotse yo kuba yatunga umuryango rimwe na rimwe umuntu ashobora kurya rimwe ku munsi gusa wenda nitugira amahirwe wenda amashuri azafungura vuba turebe yuko abatsinze badushyira mu myanya ariko urabona ko biracyagoye cyane ku mibereho hari uburyo wumva wafashwamo wenda mbonye akazi byaba ari byiza kuko byatuma no kubona wa mwanya wo gutekereza cyane nabyo bigabanuka ariko igikenewe muri ino minsi ni ukugira ngo umuntu abone imibereho abone ibyo kurya ariko iyo wicaye uzi ngo ntabwo uri bubone icyo ugaburira abana bawe nkubwije ukuri ko n'ibitotsi kubibona ntabwo biba byoroshye
reka tugushimire uwimana nyesi ku kiganiro cyiza udusangije murakoze cyane namwe kuba mwadusuye
arakoze uwimana nyesi kudusangiza ubuhamya bwe atubwiye ko nyuma y'uko bimwe mu bikorwa yari ahanze amaso bifunzwe yahuye no guhangayika gukomeye nubwo bimeze bityo mwiyumve ko agerageza gukora ibiraka kugira ngo abesheho umuryango we mu gihe agitegereje kuzabona akazi iki cyorezo nikigenza make iki ni ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari nawe uduteze amatwi wagira uruhare muri iki kiganiro utwohereza igitekerezo cyawe kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe mushobora no gukoresha iyi nimero kandi mukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri watsapu mwadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo instagram facebook na twitter mwandika ejo youth echo mu ijambo rimwe muri studio ndi kumwe na mugenzi wanjye christelle w'icyeza akaba agiye kutugezaho bumwe mu butumwa bwamaze kumugeraho muri iki kiganiro christella umwanya n'uwawe urakoze cyane kumpa umwanya rero bakunzi mudukurikiye ngiye kubagezaho ubutumwa mumaze kutugezaho kuri iyi ngingo ya none reka ubutumwa mbuhere kuri niyirora emmanuel uherereye mu karere ka nyanza aho yagize ati ingaruka za covid 19 mu buryo bw'imitekerereze nko ku banyeshuri bitakarije icyizere bigira mu kwishakira imirimo ubushomeri bwariyongereye kuko ahubwo abakoresha bo kongera abakozi barirukana naho ezekiel uherereye mu karere ka nyamasheke yagize ati ingaruka z'icyorezo cya covid cumi n'icyenda mu buryo bw'imitekerereze ni nyinshi cyane harimo nko guhora bumva bari mu gihirahiro cy'igihe korona izarangirira kwiheba kuko n'uvuga kwihangira umurimo usanga bigoye kuko ubucuruzi nabwo bwahungabanyijwe na covid cumi n'icyenda reka ubutumwa mbuhinire kuri jean uri i kigali aho yagize ati icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyagize ingaruka nyinshi ku mitekerereze ya muntu bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye ubutumwa amaze kwakira n'ubu ariko namwe mwakomeza mukabwuhiriza ndakomeza mbwakire tuzabuheraho ubutaha kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo iki ni ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari nawe uduteze amatwi wagira uruhare muri iki kiganiro utwohereza igitekerezo cyawe kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe mushobora no gukoresha iyi nimero kandi mukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri watsapu mwadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo instagram facebook na twitter mwandika ejo youth echo mu ijambo rimwe guhura n'ikintu kije gitunguranye nk'icyorezo cya covid cumi n'icyenda bigira ingaruka zinyuranye zirimo guhangayika ndetse no kumva ujagaraye mu mutwe iki cyorezo kandi cyaje mu gihe ubushakashatsi bwakozwe mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani n'ishami rishinzwe ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima rbc bwerekanye ko abanyarwanda cumi na babiri ku ijana basanganywe indwara y'agahinda gakabije umunani ku ijana bakaba bafite ubwoba bukabije ndetse abagera kuri kane ku ijana bakaba bafite ihungabana kuba icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyaraje ntabwo giteguje rero birumvikana ko cyanagize ingaruka mu byiciro bitandukanye birimo no gukururira bamwe ibibazo bifitanye isano n'indwara zo mu mutwe zirimo ubwoba agahinda gakabije kandi gahoraho n'ibindi mu gushaka kumenya uko aba bantu bafashwa muri ibi bihe guhangana n'ingaruka z'iki cyorezo ku buzima bwo mu mutwe mugenzi wacu ishimwe honore yaganiriye na madamu therese uwitonze inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe clinical psychologist and therapist ukorera muri health dignity foundation mu karere ka huye maze atanga inama kuri iyi ngingo ni ikiganiro bagiranye ku murongo wa telefone harimo nyine indwara y'icyoba harimo indwara y'agahinda gakabije reba nk'uko gupfusha abantu mu buryo butunguranye guhomba ibintu byawe hari abakoraga ubu babuze akazi hari abicururizaga bikoreraga babuze uko bakora uko gutakaza rero ibintu uko gutakaza abantu bigira ingaruka ku buzima bwo mu mutwe hari aho rero noneho binagera no ku rwego rw'aho abantu bashobora no gutekereza kwiyahura nabwo icyo ni ikindi cyiciro nanone kovide nayo yaje ari undi mutwaro wiyongeraho uwahuye n'iri hungabana cyangwa se wagize ibibazo afashwa ate umunyamwuga ni byiza ko aha amakuru umukiriya kugira ngo amenye iyo ndwara hakiri kare ibyo ashobora we kwikorera akabikora agakumira ibyo agomba gukorerwa n'inzobere nabyo akamuteguraho uko bazafatanya urwo rugendo ibiganiro bigamije kuvura hagakurikiraho kuba yapima akareba ese uburwayi umukiriya we afite bufitanye isano na kovide cumi n'icyenda ku kihe kigero akamukorera sekodiagnosis kugira ngo arebe niba kuko afite uburwayi cyangwa atabufite navuga rero yuko bagiye babomerekeza bose muri rusange nabo mirongo irindwi na batandatu icyorezo kiracyahari turasabwa kwiga ku bana nacyo n'inama kimutanga zigamije kwirinda ibibazo bifitanye isano n'ubuzima bwo mu mutwe muri ibi bihe turimo byo guhangana na covid cumi n'icyenda mu by'ukuri icyorezo turacyari kumwe nacyo ari abanyamwuga ari leta ari abanyarwanda muri rusange namwe banyamakuru ngira ngo iki ni cyo murimo namwe niyo ntwererano yanyu kugira ngo abanyarwanda basobanukirwe ingaruka za kovide ku buzima bwo mu mutwe bityo bashobore kwirinda abarwaye kandi nabo bashaka ubufasha hakiri kare bazi n'aho babushaka arakoze madamu therese uwitonze inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe iki ni ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari nawe uduteze amatwi wagira uruhare muri iki kiganiro utwohereza igitekerezo cyawe kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe mushobora no gukoresha iyi nimero kandi mukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri whatsapp mwadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo instagram facebook na twitter mwandika ejo youth eco mu ijambo rimwe inshuti bakunze b'ikiganiro ejo tugeze noneho mu mwanya wo kumva ikinamico sigasira reka tuyumve turagaruka mu kanya dukomeza n'ikiganiro
iyumvire igice cya cumi cy'ikinamico sigasira duherukana nkusa akomeje urugamba rwo kwirinda abamugenderera n'abamwegera badakarabye intoki metode we asobanura iby'igihuha cy'urukingo ruri kugeragerezwa ku birabura bimeze bitubu wicikwa
ariko kayite karame wajya ureka gukwirakwiza ibihuha ntekandi se ibi mbonye wapositinze kuri watsapu bifitiye gihamya
shamu metode nanga ko wigira ndabizi birazwi rwose ko korona yakozwe n'abanyamerika bakayohereza ubushinwa bagapfa nk'isenane bataramenya ibyo ari byo bamara kwishyira muri laboratwari yabo bakayivumburira umuti barangiza bakayongerera ubukana bakayohereza abanyamerika ikabasya itanzitse ikabamara nka tsetse urabihakana uhereye
ubu rero icya rutare bose baba bifatiye ngo niwo uzi amakuru kandi ari ibihuha niba ubihakana se korona yaturutse nzi ko ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko korona yaturutse mu ducurama ibyo bindi rero sinzi aho bikura
erega ukaba urabinyemeje none nyamara na bamutoni numvise ariko babivuga mwese ntimuri kimwe se mwagiye muvuga ibyo mwahagararaho
wowe se ubihagazeho yego
ese ruzinda ndakumva ubundi ko wambwiye ko tuzatungwa n'inka n'imirima yacu hari igitekerezo waba ufite ku bijyanye n'uko tuzabibyaza umusaruro ngo numve ko duhuza ariko mukesha nawe urasetse ubu ntuzi ko inka ibyazwa umusaruro cyangwa uko wabyaza umusaruro imirima nyine nifuzaga ko tubiganiraho nanjye nkakubwira icyo ntekereza mbese nyine tugashyira hamwe
papa baraguhamagaye utike mwana barampamagaye aha muke sinakubwiye tayari ubu abashoferi dukorana batangiye kunkumbura ninde umpamagaye mwana we handitseho icyuki matirida yokaragasyuburo wamusheka sinakubujije kujya umfatira telefone tokamva mu maso wake toto
icyuki matirida se nacyo murakorana ra
alo
mukanya ryikubye wari umubyeyi ngo ujye ko ntakumvaga neza kayi nkusi
ndakumva nakubwiraga ko ngukumbuye
ubwo tukumbuye se koko ndagukunda cyane nkusi urumva rero kugukumbura ko atari igitangaza kuko nyagasani kayitse nakubeshye natekerezaga ko umfasha nk'umuturanyi urwaye
ntabwo ari buri muhungu wese nafasha nkusi biterwa n'uwo ari we kuri jye kuko nkwiyumvamo bitari uburyarya mereze iyo telefone waryohewe urumva ukuntu hakahanishije mu bugambo mu bugambo bw'amafuti
ariko mama wampaye telefone yanjye ubwo uyinshapuriye iki koko nayikuguriye ngo ujye ubona uko wiga muri iki gihe cyaguma mu rugo mukobwa aha none ubwo iri kugufasha gusamara ndayigurisha nguremo agatungo yego ko hereza
dansi irariye karungu kwa ruzindana naho icyuki matirida kirarikoze naho ubutaha reka twese hamwe dusigasire amagara yacu ntaba ari njye cyangwa wowe ukwirakwiza kovide cumi n'icyenda kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
iki ni ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari nawe uduteze amatwi wagira uruhare muri iki kiganiro utwohereza igitekerezo cyawe kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe mushobora no gukoresha iyi nimero kandi mukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri whatsapp mwadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo instagram facebook na twitter mwandika ejo youth eco mu ijambo rimwe nyuma yo kumva ikinamico sigasira reka noneho dufate umwanya muto twumva indirimbo ya dani vumbi afatanyije na bruce melody bise umugozi turagaruka mu kanya twumva ibitekerezo mwatugejejeho mu kiganiro cyatambutse ubushize kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
imbaraga ni nkeya mu mutima wanjye ikinigani cyose amarira arashoka Oh, ntabwo ngukangisha uyu mugozi wo kwiyahura n'ubundi ubu buzima kububamo ntagufite sinabishobora Oh, ntabwo ngukanga nkubanguke bwangu ngo nkurebe bwa nyuma ahubwo ubu buzima urabubazwa ngiye kuko wambabaje Ah! Elelele. Yala mama, ndananiwe ndagiye. Elelele mama. Yala mama, urabe ubona kunze. ibyo wakora byose ugerageje nonaho ukaza wirukana sinaba nyigiye ibyo wakora byose ugerageje nonaho ukaza wirukana sinaba nyigiye narakwinginze cyane ngo wibere uwanjye ubukene buranga ubura kwihangana nari nararahiriye kugukunda ubuzirahezo nakoraga cyane gushaka agafaranga kazadutunge nakundaga kukubwira ko nutankunda njye nziyahura Oh, ukagira ngo ndabeshya ukagira ngo ntabitinya none birarangiye Ah! imbaraga ni nkeya mu mutima wanjye ikinigani cyose amarira arashoka Oh, ntabwo ngukangisha uyu mugozi wo kwiyahura n'ubundi ubu buzima kububamo ntagufite sinabishobora Oh, ntabwo ngukanga nkubanguke bwangu ngo nkurebe bwa nyuma ahubwo ubu buzima urabubazwa ngiye kuko wambabaje Ah! Elelele. Yala mama, ndananiwe ndagiye.
inshuti muduteze yombi mu masegonda make turaba tugeze ku isaha kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye jeffrey mutagoma washyize hamwe ibiganiro ni fatu alimasi karara twese turage